Pro-
murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro muri kumwe nanje hozine umunezero na Thomas Kamirindi.
mwiriwe neza mwese ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muradukurikiranya kuri fm mirongo icenda na zine n'ibice icenda na fm mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda naho ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu abo ni bamwe mu mpunzi z'abanyekongo bacumbitse mu ikambi ry'ahitwa ikavumu mu ntara ya curankuzo muba mu mu burasirazuba yu- mu burundi hari mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi reka n'amakuru tuyahere ku makuru yo hanze Reka duhere muri Kenya aho abapolisi batanu baguye mu gico cya Al-Shabaab hafi y'umujyi wa Elwak mu majyaruguru y'igihugu. Elwak yegereye umupaka wa Somalia. Abo bapolisi bari bashinzwe gucunga umutekano w'abisi yari itwaye abagenzi. Noneho Al-Shabaab ibarasaho igisasu cya roketi imodokari yabo irashya hagati aho amashyaka atavuga rumwe na leta yibumbiye mu mutwe witwa COD yahagaritse imyigaragambyo yateganyaga gukora uyu munsi bashakaga kotsa igitutu leta kugira ngo yemere kuvugurura komisiyo y'igihugu y'amatora bahagaritse rero imyigaragambyo bavuga yuko ibiganiro barimo na leta biri hafi gutanga umusaruro mwiza ku wa gatanu w'icyumweru gishize abadepite batandatu ba code n'abandi babiri bo mu mpuzamashyaka jubili iri ku butegetsi bashyikirijwe urukiko baregwa amagambo ya rutwitsi bavuze mu ruhame inshuro zitandukanye urukiko rwabaye rubarekuye by'agateganyo kenya ntiribagirwa imvururu zakurikiye amatora yo mu mpera y'umwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi imvururu zahitanye abantu barenga ibihumbi- igihumbi n'ijana zituma n'abandi barenga ibihumbi magana atandatu bahunga ingo zabo kenya kandi ubwo iritegura andi matora mu kwezi kwa munani k'umwaka utaha ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi hcr mupfunyapfunyo ryatangaje kuri uyu munsi wahariwe impunzi ko abarenga miliyoni mirongo itandatu na zitanu ba- ba- baharugwa nk'impunzi mu isi igice cyabo ni abana impunzi zishika ku miliyoni icumi zituruka mu gihugu cya siriya imiliyoni zitatu muri abo bahungiye hanze y'igihugu abandi bahungira hagati mu gihugu filipo grandi aserukira ishyirahamwe hcr avuga ko izo mpunzi nyinshi zishi- zishira zishira ubutumwa ibihugu biteye imbere bya buraya n'ahandi buvuga ko kudatora umuti w'ibibazo bituma ibibazo bis- bigusanga aho uri Randy avuga kandi ko ari ubutumwa bubabaje ariko kandi bukomeye mu mwaka uheze amamiliyoni n'amamiliyoni y'abahunga n'abimukira barahunze bava muri afurika y'uburaruko bagana ibihugu bya buraya muri uku kwezi kwa gatanu kw'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abimukure- abimukira bagera ku bihumbi cu- cumi n'icyenda nibo binjiye mu gihugu cy'ubutaliyano ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya buraya ririko riragerageza gukorana n'igihugu cya libiya kugira rihagarike ubwinshi bw'abo bahunga van gurik akorera ishyirahamwe ry'abongereza rigejwe agateka kazina muntu amnesty international avuga ko uwo atari wo muti asigura ko ibyo bihugu byari bikwi- byari bikwiye nyabuna kwiyumvira uburyo bwo gufasha no gukingira izo mpunzi ishyirahamwe ya ser rivuga ko ku- ko impunzi zizobandanya kugwira mu gihugu c- bya buraya mu bihugu bya buraya igihe cyose ubutunzi n'umutekano bitazoba byubahirijwe ku rugezo rumwe Pakistan na Afghanistan bari mu mishyikirano yo kurangiza ikibazo cy'umutekano ku mipaka yabo. Intumwa za Afghanistan mu murwa mukuru wa Pakistan Islamabad ziyobowe na Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Afghanistan rero Ketmat Khalil Karzai. Hashize icyumweru abasirikari b'ibihugu byombi barasanye ku mipaka. Imirwano yahitanye abasirikari bane abandi bantu mirongo ine barakomeretse barimo n'abasivili ku mpande zombi hagati aho umwiyahuzi yaturikije imodoka itezemo ibisasu uyu munsi ihitana abantu makumyabiri na bane ikomeretsa abandi mirongo ine mu murwa mukuru wa afghanistan kabul abatalibani batangaje ko aribo bagabye icyo gitero imyiyamamazo yo gusohoka kw'igihugu cy'ubwongereza mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya iri mu gice cya nyuma iri mu gice cyayo cya nyuma iyo myiyamamazo yasa n'uko benshi bashyigikiye ko ubwongereza bwova muri iryo shyirahamwe ikaba igeze ko igitigiri cy'abashyigikira ko ubwongereza bugumamwo cyiyongeye
murateze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu wabaye ishyano rikomeye ku baharanira kurengera ibidukikije ku isi ni umuryango mpuzamahanga Global Witness ubivuga mu cyegeranyo washyize ahagaragara uyu munsi imibare iteye ubwoba nk'uko umuvugizi wa Global Witness Billy Kite yabibwiye ijwi rya Amerika abantu ijana na mirongo inani na batanu barishwe mu bihugu cumi na bitandatu bitandukanye ni ukuvuga ko abantu batatu bicwaga buri cyumweru mu mwaka ushize bazize gusa ko baharaniraga kurengera ibidukikije n'uburenganzira ku butaka bwabo abenshi biciwe ahacukurwa amabuye y'agaciro akenshi na kenshi kandi nk'uko Billy Kite abisobanura usanga leta n'abacuruzi baba babiziranyeho muri afurika ni repubulika iharanira demokarasi ya kongo iza ku isonga yiciwemo abantu cumi n'umwe Global Witness iharanira iharanira gushyira ku karubanda ibirebana na ruswa mu bikorwa byo gusarura no gucukura umutungo kamere n'ingaruka bigira ku burenganzira bwa muntu igamije kurandura umuco wo kudahana ubirimo
radiyo ijwi rya amerika mu kirimi kinyarwanda muradukurikirana kandi kuri interineti radiyo yacu voa akaburungu komu na facebook radiyo na facebook voa radiyo yacu amakuru yo mu karere tuyahere kuri bimwe mu bibazo impunzi zerekanye ni ukuvugwa no kwiga urongoye impunzi mu bisagara wiri inkuru nziza yamenyesheje ko impunzi zubahiriza amategeko yose yo mu rwanda n'ibyo basabwa ariko ko bagifise ikibazo cyo kuvurwa no kwiga ni inkuru ya mugenzi wacu tabita mukamusoni bimwe mu bibazo impunzi zerekanye ni ukuvugwa n'ukwiga wiri nkuru nziza arongoye impunzi ziba mu bisagara bitandukanye mu rwanda yamenyesheje ko impunzi zubahiriza amategeko y'u rwanda yose n'ivyo basabwa ariko baracafise ikibazo co kuvugwa no kwiga ica mbere co twavuze yuko ku byerekeye iby'amashuri twifuza yuko yaba leta canke aser ifasha abana bose ku rugero rwose rumwe nk'uko amategeko y'u rwanda abivuga kandi tukaba tuzi yuko dufise amategeko tuza kubahiriza n'ivyo dusabwa na leta gukurikiza ibindi nabyo ni bijyanye by'amagara y'abantu twasabye yuko boshobora kuturonsa bya bintu bita asiransi maradi rwa rusha rubaha kwivuza yaba ari impunzi ziri mu bisagara cyangwa ari mu nkambi ku kibazo cyo kuvugwa urongo HCR mu Rwanda yamenyesheje ko impunzi ziba mu bisagara zisaba uburyo bwinshi mu bijyanye no gufashwa Sabera Zam yamenyesheje ko kuvugwa hari ico bagiye kubikora ko bafashanije na leta y'u Rwanda Je dis que les réfugiés urbains malheureusement coûte plus cher. Aujourd'hui, nous avons 65 Navuze ko impunzi ziba mu bisagara zisaba uburyo bwinshi. Uyu munsi duharura impunzi miliyoni 65 ku isi kandi mu vyemere ku munsi ku munsi hiyongera ku ibihumbi n'ibihumbi. Mu bijanye n'amagara y'abantu gushika ubu haracavugwa abana batarenze imyaka 12 n'abafise ubugwayi bwihutirwa kuvugwa. Ariko turiko turarondera inyishu irama. Ku bijanye no kwiga umwana wese ategerezwa kwiga niba hari ikitagenda neza muri ico gisata ndabasabye kubimenya J'aimerais bien en être informé.
Kuri iki kibazo co kuvugwa umushikiranganji wa Midimar Serafina Mukantabana yamenyesheje ko bagiye gutanga ikarata yo kwivuriza ko nk'uko n'abanyarwanda babikorerwa mu bibazo bijyanye n'ubuzima bitewe nk'uko mwabyumvise representant HCR yabivuze bigitangira hari ibibazo by'amafaranga bityo tukaba tuti niba noneho habaye ibibazo by'amafaranga mu kuvura tubigenze gute biba ngombwa yuko tuvuga tuti abana kugeza ku myaka cumi n'ibiri abagore batwite abantu bakuze abantu barembye tuvuge abo ngabo nabo aribo tureba ariko hakaba hari na gahunda iteganyijwe yo kugira ngo kumvikane kugira ngo impunzi zishobore kuba zagira ubwishingizi mu by'ubuzima ibyo rero bikaba biri kubonana n'inzego zibidufashamo bigeze kure mu bijyanye no kwiga impunzi zivuga ko gushika ubu batarasubizwa amahera y'ishuri ku bashoboye kwirihira nayo abatashoboye kuriha bacicaye muhira umushikiranganji serafina mukantabana yabwiye impunzi ko abashize abana babo mu mashuri yigenga bategerezwa kwimenya ariko abiga mu mashuri ya leta bategerezwa kwiga ku buntu atanumwe bavanguye ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi byaranzwe cyane n'intambo n'imbyino z'abarundi akagenegene ko gusimba ingoma nk'uko kamenyerewe mu burundi kanezereje abantu benshi n'abategetsi bose bari ngaho umurishyo w'ingoma wantwaye
abarundi bahungiye mu rwanda wabona ko bafise akanyota ku muco wabo ibi vyatumye n'umushikiranganje wa midima yibutsa ko impunzi itegerezwa kugumana umuco w'igihugu c'amavuko kuko igihugu c'amavuko ni nka nyina w'umuntu icivugo c'uyu munsi wahariwe impunzi ku isi ni impunzi ni umuntu nk'abandi ni nkawe ni nkanje impunzi ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bibiri n'amajana abiri na mirongo itanu na bane nizo mpunzi ziharurwa mu rwanda zigizwe n'abarundi ibihumbi mirongo idwi n'umunani n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi n'abanyekongo ibihumbi mirongo umunani na bibiri n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi i kigali tabita mukamusoni ijwi ry'amerika tukiri ku munsi wahariwe impunzi mu isi mu burundi uwo munsi wahimbarijwe mu ntara ya cankuzo muri zone minyare ahari impunzi z'abanyekongo ku mutumba wa kavumu mugenzi wacu fidel antoine nsabimana aratubwira uko byari byifashe
nk'uko vyamenyeshejwe na Thomas Hagura mustaneri w'ikambi y'impunzi y'ikavumu iyo kambi iri ku kilometero mirongo itatu uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo ni muri komine ya Cankuzo nyene muri zone ya Minyari Thomas Hagura yavuze ko iyo kambi yuguruwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ibiharo dukura mu ishirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ku isi ya ACR ibiro bikorera mu Rwigi iyo kambi ibamwe impunzi zingana ibihumbi icenda n'amajana na mirongo ine na bane muri abo ibitsina gabo bangana ibihumbi bine n'amajana ane na bane naho ibitsina abagore bakangana ibihumbi bine n'amajana indwi na mirongo itanu na bane uretse abo baronse ikarata yo kwitwa impunzi hari abashika ijana mirongo itandatu n'umwe bakirondera iyo karata y'ubuhunzi ariko baba mu ikambi muri rusangi thomas yagura avuga ko umutekano ukwiye kandi umubano hagati y'impunzi n'abarundi baba mu micungararo wifashe neza ibirori vy'uno musi vyaranzwe n'imvyino zitandukanye z'abakongomani bahungiye muri iyo kambi bari mu moko atandukanye harimwo abo mu bwoko bw'abanyamurenge ari nabo benshi ababembe abari mu bwoko bw'abafurero abashi n'abakongomani bo mu bwoko bw'abarundi bavuga n'ikirundi kuri ayo moko yose yaba aba muri iyo kambi kabaye akajyaho kwerekana intambo zabo mu kwigina uno munsi mukuru abo ni abanyamurenge aba nabo n'abafurero abamuhejeje kumva ni ababembe nabo batari batanzwe Abel Mbirinyi aserukira ishiramwe muzamakungu HCR mu Burundi mu ijambo ryiwe yavuze ko HCR ishami rikora mu gihugu ca Tanzania byamumenyesheje ko hari impunzi z'abakongomani ziva mu ikambi y'Ikavumu bakaja gusaba ubuhungiro muri Tanzania mu ikambi iri Nyarugusu muri district ya Kasuru mu ntara ya Kigoma.
Tumeambiwa na tunajua kwamba wakimbizi wengi wanaenda Tanzania mwezi wa kwanza, mwezi wa pili mwaka huu.
Twarabwiwe kandi turazi ko impunzi nyinshi zagiye muri Tanzania mu kwezi kwa mbere na kabiri abarenga igihumbi bagiye Tanzania nagira ngo ndabahanure mumenye ko leta ya Tanzania itakwemera nk'impunzi kuko wandikiwe hano urinda kurindira umwanya munini utaronka n'ibifungurwa tuzogira inguvu ubufasha mushaka muzoburonke hano nk'uko ahandi baburonka napata huduma zile zile kama wanavyopata makambi mengine
Abel Mbirinyi yongera abamenyesha ko nabo mu minsi iri imbere abazoronka amahigwe bazoshobora gufashwa kuronka ubuhungiro mu bihugu vya Buraya ari navyo bibatuma bungururiza mu gihugu ca Tanzania aho bibazaho kuja mu bihugu vya Buraya uvuye muri Tanzania vyoroshe umwe mu mpunzi twavuganye atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yatubwiye ko igituma bamwe muri izo mpunzi zikavumu zishima kunguriza mu gihugu ca Tanzania ari uko batinya ko mu Burundi umutekano ushobora guhungabana bikabakora ku mucankuzo Fidel na Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu rwanda umuryango ibuka wita ku bibazo by'abarokotse jenoside ntuvuga rumwe na polisi y'igihugu ku mpamvu z'iyicwa rya mugabo teoneste wo mu murenge wa bukure mu karere ka gicumbi yishwe no mu cyumweru gishize kuri ibuka teoneste mugabo yazize ko ari umucikacumu polisi yo iremeza ko ntaho bihuriye ni inkuru yasi umutakaboye
mu ijoro rishyira ku wa gatanu nibwo uwitwa mugabo teweneste yishwe aciwe umutwe aho yari atuye mu murenge wa bukure mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru urupfu rw'uyu mugabo w'imyaka mirongo ine n'umunani wacitse ku icumu umuryango wibuka uruhuza n'urundi rw'abandi bantu bane bamaze kwicwa kuva aho uyu mwaka utangiriye byose ibuka ikavuga ko bakomeje kwica abacitse ku icumu babahora ko barokotse jenoside nafuta arayishakiye ni umunyamabanga nshingwabikorwa wayibuka dusanga mu by'ukuri nubwo tuba tumaze imyaka makumyabiri n'ibiri turwana no kurandura ingengabitekerezo ya jenoside ariko ibi bikorwa bishimangira ko igihari ko abayifite ntaho bagiye tubona akenshi zifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside ibyibuka ivuga binyuranye cyane n'ibyo polisi yatangaje ku rupfu rw'uyu mugabo umuyobozi mukuru w'ubugenzacyaha muri polisi y'u rwanda tewosi badege yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko urupfu rw'uyu mugabo ntaho ruhuriye n'ingengabitekerezo ya jenoside nyuma y'ibyagaragajwe n'iperereza ry'ibanze ryamaze gukorwa yaragurishije isambu ibihumbi ijana na mirongo itanu twaketse ko abantu bene bari bibaje ko yari afite ayo mafaranga yose hari umuntu wafashwe ariko kuri iryo simba kwinshi ukuri ntabwo turabona nk'ikishingirwa cy'ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo turakibona baracyabona cyane bijyanye niba no gukeka ko baba bakeneye kuza gutwara amafaranga ntabwo tubonamo ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo turayibonamo madamu mukaminega dansira ni nyirasenge wa nyakwigendera ni nawe wamugezeho bwa mbere amaze kwitaba imana amaze gutangariza ijwi rya amerika ku murongo wa telefoni ko kugeza ubu bakiri mu gihirahiro bataramenya umugizi wa nabi wabiciye umuntu ariko umuryango ukaba ukeka ko bifitanye isano n'uko nyakwigendera yari yagurishije isambu abamwishe bigakeka ko batekerezaga ko afite amafaranga ubwo rero ninjye wamugezeho mbere ko rero bamutungukiraho nyine bamukase hari icyo yajyaga akubwira se cy'ikibazo ngo wavuga ati kanaka dufitanye ikibazo ntacyo yavuga ntabwo abo ngabo abo ngabo bafashe nyine nibo abantu bagenda batangaho amakuru y'uko babaga bari kumwe mu bubari neza yabonye igifaranga ashaka gutana inzu ye yari yarahirimye n'ubwo yari mu gipande kimwe ubwo rero umurima yari agiye kuwugurisha bamuhaye amafaranga yo kugira ngo avugishe amatafari ubwo rero babonye yatanze vansi y'utwo dutafari bagira ngo batubumbe twebwe dukeka ko aricyo cyatumye bamwica ibyo ko hari abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside nk'umuntu warokotse baba bakimuhiga ntabwo ari uko mubitekereza mwebwe ibyo n'uwaba bifite ntiyabikwereka mu maso umuryango wita ku barokotse jenoside ibuka usanga inzego za leta zibishinzwe zikwiye gushyira imbaraga ku maperereza akorwa ku mfu z'abarokotse jenoside bamaze iminsi bicwa hirya no hino mu gihugu ibuka ivuga ko mbere y'uko mugabo teoneste yicwa hari hamaze kwicwa mu gihe kitageze ku mezi atanu abandi bacitse ku icumu barimo umukecuru wiciwe mu karere ka gatsibo mu ntara y'uburasirazuba umugabo wiciwe mu karere ka nyaruguru mu ntangiriro y'uyu mwaka n'undi uherutse kwicirwa mu karere ka rulindo mu mezi ashize asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
tugume i kigali noneho duhamagare eric bagira ubusa atubwire uru rubanza rwa habyarimana jean wahoze ahagarariye mrnd mu rwego rw'umujyi wa perefegitura mu rwego rwa perefegitura y'umujyi wa kigali habyarimana jean araburana ibyaha bya jenoside ariko urukiko rukuru rwasubitse urubanza rwe kubera ko bategereje ko arangiza ibibazo bye by'abamwunganira erike bagira ubusa rero
bwana habyarimana jean uburana ibyaha bya jenoside yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ku bujurire bw'igihano cy'igifungo cy'ubuzima bwe bwose ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa n'agakoresho kabika impapuro k'ibara ry'umutuku nta bwunganizi afite yabwiye umucamanza ko adashobora kwiburanira kuko adasobanukiwe iby'amategeko bityo ko atizeye ko igihe yakwiburanira yabona ubutabera bunoze habyarimana yavuze ko nta bushobozi afite bwo kwiyishyurira umwunganizi kandi ko n'ubuyobozi bw'umurenge wa muhima abarizwamo budashobora kumuha icyemezo kigaragaza ko ari umukene kugira ngo ubutabera bumushakire ubwunganizi mu mategeko yatakambiye umucamanza amubwira ko yaje afite icyizere ko amufasha kubona ubwunganizi akaburana ubujurire bwe umucamanza yamuhitishijemo mu bintu bitatu kwiburanira kugaragaza icyemeza ko akennye adashobora kwiyishyurira abanyamategeko cyangwa se akiyishyurira abanyamategeko umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwana antoine muhima yabwiye uregwa ko niba ari umukene adashobora kwiyishyurira ikiguzi cy'abanyamategeko byagombye kuba bishimangirwa n'ibyemezo by'inzego z'ibanze akomeza gushimangira ko amagambo y'uregwa atari ikimenyetso yazana mu rukiko cyatuma umucamanza agiheraho afata umwanzuro ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko habyarimana ajya kujuririra igihano cyo guhera mu buroko bwari bwiteze ko yiteguye kuburana bwavuze ko impamvu zose uyu wari uhagarariye ishyaka rya mrnd ryari ku butegetsi muri jenoside mu cyahoze ari perefegitura y'umujyi wa kigali zigaragaza ko adashaka kuburana ubushinjacyaha bwahereyeho busaba urukiko gusiba ikirego cya bwana habyarimana jean kikava mu gitabo cy'ibirego kikabisa ibindi maze urukiko rukuru rugakomeza gushimangira imikirize y'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge bwavuze ko hari abandi banyarwanda benshi bari mu magereza babuze uko baburana kubera ubwinshi bw'imanza busaba umucamanza ko atabitindaho habyarimana jean yabwiye umucamanza ko kuba ari umukene adashobora kwiburanira leta y'u rwanda yabigizemo uruhare ubwo yamufataga ikamufunga mu gihe cy'imyaka makumyabiri mu buryo bunyuranije n'amategeko umucamanza mu rukiko rukuru yasubije uregwa ko afite uburenganzira bwo kurega leta mu manza mbonezamubano igihe abona ko hari aho yamurenganije ariko batari rwo rubanza ruriho hariho urubanza nshinjabyaha aregwamo ibyaha bya jenoside umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo cya nyuma ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi gutaha kwa karindwi amaze kubona igisubizo cyanditse giturutse mu murenge wa muhima ku nyandiko uregwa yawandikiye asaba icyemezo cy'ubukene agaragaza impungenge uregwa yabajije umucamanza ikizakurikira igihe ubuyobozi bw'umurenge wa muhima bwaramuka butamuhaye igisubizo umucamanza yasubije ko no kudasubiza uregwa ku rukiko kizaba ari igisubizo kitabuza gufata icyemezo amuteguza kuba atekereza uko azabigenza icyo gihe ubushinjacyaha burega habyarimana jean ibyaha bitatu kugenzura no kuyobora ibikorwa bya jenoside kurema umutwe w'abagizi ba nabi n'ubufatanyacyaha mu gutegura jenoside n'ibyaha bumurega ko yabikoze hagati y'imyaka ya mirongo cyenda na mirongo cyenda na kane mu cyahoze ari perefegitura y'umujyi wa kigali buramushinja ko yayoboye amanama atangiramo n'amategeko ku nterahamwe zo zari urubyiruko rwa mrnd ishyaka ryari ku butegetsi muri jenoside n'ibyaho uregwa atemera habyarimana avuga ko amaze imyaka makumyabiri afunze nta dosiye igaragaza icyo afungiye ni ingingo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yemeje ariko avuga ko habyarimana atagaragaza uwamufunze ngo abe yakurikiranwa ku giti cye yavuze ko niyo bigaragaye ko umuntu yafunzwe bihabanye n'amategeko nka habyarimana mu gihe akurikiranyweho ibyaha by'ubugome bitamubuza gufungwa uru ni urubanza rutafashe n'amasaha atatu umucamanza aburanisha mu mizi mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge iburanisha ritahari riri ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka eka bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika noneho dusubire i burundi kuri iki kibazo kiri hagati y'uburundi n'u rwanda abadepite bahagarariye uburundi mu nteko ishinga amategeko ya eac umuryango w'afurika y'uburasirazuba batangarije abanyamakuru uyu munsi i bujumbura ko icyo kibazo kirenze iyi nteko ishinga amategeko fidelite yishatse araduha ibindi bisobanuro
mu nama yo guhanahana ibyiyumviro ku bijyanye n'ingene ibikorwa bya afurika y'ubuseruko byomenyekanishwa ku banyagihugu bakahamenyera n'akunguko kabyo kuri bo kabaye akaryo kubamenyesha amakuru ko kubaza icyo inama nshingamateka ya afurika y'ubuseruko itegekana cyangwa nk'iko irakora ku bijyanye n'amatati y'uburundi n'u rwanda hafusa munsi arongoye umugore w'abarundi mu nama nshingamateka ya yase amenyesha ko icyo kibazo kirengera inama nshingamateka ya afurika y'ubuseruko twebwe rero turi batoya cyane nta kintu twashobora kuinisiya tankiyo le chef d'etat badafashe ino inisiyative bakavuga bati turabibona ko hari ingorane hagati ibi bihugu bari mu muryango umwe n'igiki cokogwa ico rero kiraturengeye kandi twe ntidushobora kubabwira ngo nimugikore vuba na vuba kuko nta mategeko dushobora kubaha nivyo iyo hariho ingorane mu muryango n'inyishu iva mu muryango nyene jewe rero nibaza yuko ico tutogiteba ko cane kibazo ca sommet de chef d'etat kandi twebwe nta burenganzira dufise ukucinjiramo ahabo abashinga amateka bavuga ko batunganira icegeranyo ku bijyanye n'ayo matati kikaba kiri mu minwe yabo bavuga yuko babijejwe umushinga amateka Laurence Ndarubagiye na raporo twatanze abari muri komisiyo des affaires régionales de la région de conflit baramaze gushikiriza raporo nayone yaramaze gushikira ababijejwe kugira ngo barabe byihuta ingene botora inyishu y'ibyo bibazo biri hagati y'ibihugu bibiri bihurikiye muri East African Community haraheze iminsi amwe mu mashyirahamwe adahanika inyungu za politiki mu Burundi asabye amashyirahamwe yo mu karere gufasha gutatura amatati ari hagati y'Uburundi n'u Rwanda itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu mu kiganiro cyatunganijwe n'abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu umuvugizi wa leta Philippe Nzobonariba yashikirije ko ikibazo cy'Uburundi n'u Rwanda bagishize mu minwe y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC aho rero ngumenya ko ubukene bw'ifashanyo mva makungu tibonekeza mu Burundi gusa ugereranije n'umwaka uheze umuryango wa Afrika y'ubuseruko amayota yekanya akoresha n'umwaka yaragabanutse umushinga amateka Hafsa Mose ikibazo ca budget eh, le montant global miliyoni ijana n'umwe ibihumbi amajana atatu na mirongo irindwi nane na majana atanu na mirongo umunani n'icenda pahapo y'umwaka uheze budget y'umwaka yaragabanutse umushinga amateka bucumi emeransi we avuga ko iyo byavuye ku mfashanyo zagabanutse ubu bije iriho ni akabije gatoya kubera eyase abadufasha nabo nyine bariko baragabanya akarenge ntimubone ngo ngaha mu gihugu cy'iwacu baragabanije burya no mu karere baragabanije baragabanije très sensiblement nuko twagiye muri deba ya bije twari kubibabwira iyo nama yo guhanahana ivyumviro hagati y'abashinga amateka b'abarundi bari mu afurika y'ubuseruko hamwe n'abamenyesha amakuru yaheze abo bashinga amateka bemerera abamenyesha amakuru ko bazokora uko bashoboye kugira ngo boroherezwe mu kuronswa amakuru ku bijyanye n'ibikoregwa umuryango wa afurika y'ubuseruko ibujumbura mu burundi fidelite yishatse ijwi rya amerika
mu kanya turaheraheza amakuru yacu ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije muri kenya abapolisi batanu baguye mu gico cya al shabab hafi y'umujyi wa elwak mu majyaruguru y'igihugu elwak yegereye umupaka wa somaliya ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi hsr mu mfunyafunyo ryatangaje kuri uyu munsi wahariwe impunzi ko abarenga miliyoni mirongo itandatu na zitanu baharugwa nk'impunzi mu isi igice cyabo ni abana ishyirahamwe hsr ikavuga ko impunzi zizobandanya kugwira mu bihugu bya buraya igihe cyose ubutunzi n'umutekano bitazoba byubahirijwe ku rugezo rumwe naho umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu wabaye ishyano rikomeye ku baharanira kurengera ibidukikije ku isi imibare ya bishwe iteye ubwoba nk'uko umuvugizi wa Global Witness umuryango mpuzamahanga uharanira gushyira ku karubanda ruswa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro abivuga yabibwijwe rya amerika abantu ijana na mirongo inani na batanu barishwe mu bihugu cumi na bitandatu bitandukanye kandi akenshi leta ziba zibifitanyeho ziba zibizi hagati yazo n'abacuruzi repubulika iharanira demokarasi ya kongo niyo iza ku isonga yiciwemo abantu cumi n'umwe imyiyamamazo yo gusohoka kw'igihugu cy'ubwongereza mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya iri mu gice cyayo cya nyuma iyo myiyamamazo yasa n'uko abenshi ubu bashigikiye ko ubwongereza bwova muri iyo muri iryo shyirahamwe ikaba igeze ko igitigiri cy'abashigikira ko ubwongereza bugumamwo cyiyongereye naho pakisitani na afganisitani bari mu mishyikirano yo kurangiza ikibazo cy'umutekano ku mipaka yabo hashize icyumweru abasirikare b'ibihugu byombi barasanye ku mipaka imirwano yahitanye abasirikare bane abandi bantu mirongo ine barakomereka barimo n'abasivili bo ku mpande zombi hagati aho umwiyahuzi yaturikije imodoka i Kabul ahitana abantu makumyabiri na bane akomeretsa abandi mirongo ine Chuti mwariko murakurikirana amakuru tubashikiriza kuri radio ijwi rya Amerika aha ni hagarukiye turabashimiye Innocent Kimenyi niwe yadufashije kuyegeranya mu buhinga bw'ivyuma kuri micro mwari kumwe nanje Munezero Hozine na Thomas Kamirindi turabashimiye cyane rero
This program has come to you from the Voice of America, Washington.